my people i dey salute on a very beautiful wednesday afternoon and i dey welcome una to this special program on Informing radio family matter yes o so family matter na uh, program wey dey come your way every wednesday afternoon yes um, my name na sandra ikehua um, this uh, program we dey bring am your way every wednesday afternoon and na matter when e be say for those people when e be say dem dey dem don already uh, marry we know say for marriage um, people fit hide uh, their character for years for donkey years even when after you don marry e go be like say every day you dey the person dey bring out new new character and meanwhile you talk say you don know this person for years before you marry am but after you marry am you come dey see different different things despite the love and understanding wey una get una go dey see different different things wey dey come up so how una take manage this matter wey dey come up after then na e go avoid uh, issues na e go avoid quarrel for una marriage wey be say go fit reach permanent site yes today we go talk about one matter when e be say dey always cause wey one challenge for uh, marriage bring wey dey always bring uh, uh, quarrel for uh, marriages or wey dey bring quarrel for homes wey dey be say fit separate homes na the matter of um, to accommodate mother-in-law na be the matter wey we wan talk about this afternoon whether how to accommodate our mother-in-law dem our mother in-law dem when you talk of husband mama many women dey pray i no wan get uh, eh, mother in-law i no wan get husband mama because husband mama na wahala i no fit for husband mama wahala so i no wan get na wetin some single ladies dey pray put say dem dey make as prayer point say god abeg if i wan marry make the man no get mama again so that i go fit marry am and if any man approach dem for marriage dem go ask am your mama still dey alive when the man say yes he go say no i no go marry you but when the man say i no get again he go say okay i go marry you and this kind prayer point when all these girls dey pray god dey always answer for them o oh, because the reason why i talk am be say by the time you pray say make you no get husband mama by the time you reach your children turn to marry you sef no go dey around to also enjoy your labour um na dem dey call um wetin dem call am um na sudden death abi untimely one um na wetin you pray for um no be say na cause na because na wetin you pray for make e happen to another person you just sow seed so you dey everybody wey sow seed dey always dey get harvest so that harvest you no go fit escape am this thing na wetin so many girls dey talk about when not really good for them when of of course dem no know the implication of wetin dem dey talk when dem dey talk am but when you get to understand say as a young girl you be po ten tial mother in law say one day even as you get children you go still get uh, your son go also marry wife and e go say no wan take eye see you so by the time you understand the importance and wetin you gain wey you suppose stand to gain as a mother in law and the enjoyment you suppose to enjoy when you dey that age then you go know say the prayer you dey pray na wrong prayer yes as husband mama dey for women you get husband mama wetin be the role of your husband mama for house this thing dey always bring katakata for many homes dem no wan take eye see husband mama dem dey condemn husband mother dem say e no suppose to come their house and dem no suppose to go their house you tell some women go greet your husband mother i go tell you say for what wetin you wan go do for there i no fit go meet that wicked woman i no wan take eye see that in sure my children no go reach there make e no come uh, pollute my children and most of the times you go dey check wetin this woman do this uh, eh, lady when e no wan make im e children near there most times you go discover say maybe because of say the woman too old god bless am give her long life so e don old sote sote im e face don wrinkle well well so when you dey look am because of her old age the way she dey behave the girl go interpret am say the woman dey fly for afternoon and the woman no know anything na god just give am long life so and some of them maybe when the woman actually dey young in the process when e dey carry that husband wey marry put for house the woman come get maybe fire accident or fire burn somehow then come get disfigure for face then you go come conclude say that woman e look like wetin dey fly for afternoon so therefore you no go fit even associate with am you no go want make your children get convulsion when they look im face imagine the kind impression wey you get na seed na you dey sow just like you dey condemn that woman you dey put her for pain and you dey try to separate her from her son na wetin you go experience when you also grow up to be in the position when she dey na that kind of experience na somebody go also come come put you so our mother-in-law husband mama dem na mother to us we no suppose to condemn dem we no suppose to separate dem from their son we no suppose to uh, see dem as strangers dem get the right to visit our house yes if for example those women now those our old parents they don old they don mature now they need care from us because when Uh, as dem dey dem work dem old dem go retire when dem retire dem go depend on their children to take care of dem now your parents don old your your mother in law don old e don retire e no dey fit go work again and e need help so e go depend on im e children to come take to come take care of am so if e now say e wan visit im son you no go allow am come visit im son why because your im son marry wife because you dey the house fear no go let the woman visit and even when the woman visit you go dey look am like one uh, something one abomination wey come visit you you go keep am for one room you go dey ask which day mama wan go village she don too tey for this house which day she dey go i don see women when e be say dey accommodate their old husband mother when e be say because when partners old people dem don separate as partners maybe the man don delete e come remain the woman the woman go dey feel lonely for house so wetin he go do He go always dey like to come visit im im im son or im daughter let me say na son we dey talk about now na na husband mother we dey talk about They go like to come visit im son so that he go see im grandchildren then he go come stay there for some time so that he go get company and he go play with these children and at times the son go also wan carry im family go visit mama for house dey with am for there but most women no dey allow their husband to go visit their mother they no dey allow their husband to carry their children go visit their they go say no no carry my children go that woman place o oh. i no want my children to visit your mother i no want my children make dem pollute them i no want my children make dem this you go discover say so many of these women how they take get this information some of them maybe their pastor for church go go tell them say your mother-in-law na your problem na e dey make the family no be like this your mother-in-law dey fly for afternoon all those kind wrong information e dey scatter house e dey scatter house dey scatter family because the poor old woman no know anything so wetin we dey talk about this afternoon na how we go take manage all this situation you be woman you be lady you marry husband appreciate your mother-in-law accept your mother-in-law because if you no born that man for you no go see honey dey call the honey wey you dey call na person born am no be carpenter mold am e no fall from up na somebody give birth to am somebody carry am nine months of belle somebody sell wrapper take train am for school somebody educate am somebody take care of am come mature you come see am say na honey be this he marry people for house so that same person when he do all these things you suppose to also appreciate am suppose to acknowledge am you no suppose to put am aside say no i no want anything to do with this woman if somebody wey you dey call honey you love am so much one of the proof say you really love honey na to love honey mother you go also love honey mother appreciate say na through this woman na this man take come life na take marry and na take become my husband so your mother in-law your husband mother the position wey you suppose to keep put am for your marriage suppose to see her as a mother suppose to see am as a mother just like your mother you see her as a mother no talk say you no wan take eye see your mother in law because your son when wan marry go also say he no wan take eye im wife go also say he no wan take eye see you their role wey dem dey play all this mother mother in laws or your husband mother na role of mother suppose to dey play for your marriage because dem go always dey there for you to visit you you go visit them because they need companies when people don dey old when our parents don dey old dem dey always wan dey in the company of people dem dey always wan play dem dey always wan talk and na that thing be the medicine wey they need for body dem dey always wan talk always want people around them somebody to discuss with no be say dem really need much from you They no need your money They no need anything from you because how many they go fit eat if mama come stay with you now say they no see who take care of mama don old They no see who take care of your mother in law old maybe you need medical care now where you dey stay papa don delete na only him remain nobody else dey house wey go take care of this woman then him son now say my mother should come and stay with us so that make we take care of mama now wey be say she don old and now him son don be landlord dey get house then dey carry mama come na only one room mama go stay na only one bed mama go sleep mama food wey go eat no go big pass when junior wan eat for the house so mama no get much when e wan take from you na just that care and companionship na im mama need mama need care and companionship so when mama dey when you dey around and you dey with mama dem mama need that care and companionship na the only thing wey she need wey dey be say go make her happy just to dey for company of people and the food wey mama go eat e no pass food wey your small pikin go eat because when this when woman or when our parents when dem don grow old old people no dey eat much old people na little dem dey eat dem no dey consume much so no be wetin you go feel say mama wan come squander una money mama wan come waste una money yes she get right say feeding to give her food no be big deal for where you dey or for where im pikin dey no be big deal for you to do say you give your mother in-law food to eat when she don old how many she go fit eat na just little na dem dey eat because dem don dey grow old dem no dey fit dey eat food na just that care and love wey go sustain her wey go keep her happy wey go make her happy wey go keep her to the end na that one she just need so when you have husband mother as a woman appreciate your husband mother love your husband mother because na seed na you dey sow the only prayer wey she go dey pray for you be say just like you take care of am and she enjoy herself go reach old age she go pray say when you dey her position god go also give you the one wey go love you take care of you and enjoy your old age your mother-in-law no need much from you so learn to embrace her because by the time you dey try to separate your mother-in-law from the son you dey say you no wan seek her you no wan love her you no wan take care of her you no even want your husband to take anything to her because as a woman for house na you suppose to even dey remind your husband say ah mama would like this thing have you taken something to mama you don go give mama something her christmas dey come o mama don the mama dey never get this thing you go even go market see something e wen pepper rest when e be say you and your husband na dey do well and this him son don better pepper don rest god don bless am na you suppose to dey go market as you dey buy something for yourself dey buy for your own mother you go also remember say ah my husband mama go like this thing o oh. mama go like this thing make i buy am go give mama so that you go dey make am happy you no go turn am to uh, person wey no born you no go turn am to barren woman when e be say e get pikin you no go turn am to person wey no get pikin when e be say e get pikin wey suppose to take care of am by the time you put that woman for that position the pain wey she go dey feel the cry wey she go dey cry and the same pain when you go dey give oga for house when oga go dey go through because of say the joy when a mother suppose to get as a mother the joy the woman suppose to dey get the happiness wey she suppose to dey get the love wey she suppose to dey experience as a mother you no let her experience am you no let her uh, uh, get that joy then instead she dey feel see herself like who no born when she born because the reason why she born that pikin na make the pikin take care of am when day don dark when she don retire the reason why she sell her wrapper take care of that pikin na make e see who go take care of am when day don dark then when you begin deprive her from that joy deprive the son from that happiness say yes my mother don take care of me now na time for her to reap the fruit of her labour then you begin deprive your mother-in-law that happiness then you deprive the son of that joy that uh, uh, companionship that friendship that love of son and mother by the time you begin deprive them of them you go cause pain for the woman body you go cause pain for her you go cause pain for the son and mark you because all these things dey go on there is no way happiness or joy go dey that your home as a woman you no go ever fit experience that happiness for your home because your husband no dey happy yes he love you but the atmosphere wey you don create the wahala wey you don put for ground between himself and the mother anytime you remember that bitterness go dey there because he dey try to make sure say him house no scatter dey try to protect you dey try to protect mama because two of una no dey work hand in hand dey try to protect this one dey try to protect this one una go put am for in between and una no go make that man dey emotionally stable una go destabilize that man because he no go dey organized because him mind no go dey settled he go dey think of him mother for one side he go dey think of you for one side he dey wan make peace reign but you no gree make peace reign e dey battle between you and the mother na the mother there's no way you go fit deny im mama na im mama take care of am na the mother wey give birth to am you no go fit deny am you no go fit away the woman you and you no get how you wan take separate am true na im born you true na im marry you but na the woman born am so therefore the woman just like you dey claim say you love the man na so the man also love you but you no go fit away im mama a mother na a mother wife na wife mother na mother twelve na get different position and you need to respect each other position so as a wife wetin you suppose to do na to respect that position of mother wey that woman get you need to respect that position of mother wey the woman get respect am for that position and also do your part wey you suppose to do as a wife to your mother in law because when you marry the woman son e see you as added pikin e count you join pikin even if na say na one boy e first get before as e marry you as wife e come say oh baba god i bin no born girl you don give me girl now so you wey be wife don become the daughter wey she no get so that role wey daughter suppose to play you go dey play am for that mother you go play am for that mother so that be the matter you need to plan for that mother so my people if you be woman and you no dey respect your mother in-law your husband mama you no get respect for am you no get regard for am from now get regard for your mother in-law because your mother in-law wey born your husband na person na pikin if you no born that man for you you no go fit call honey na because he born that man that's why you dey see honey so I appreciate am because tomorrow you get children and tomorrow those children dem dey marry somebody come so the position when you put your mother in-law na that position na those children wey you born their wife go come fix you so if you no fit respect that woman now i wonder how your children wife go take position you put yourself for the shoe of that woman say yes now i get children i get boys now my boys go marry tomorrow put yourself for the shoe say yes na me dey this position after all this struggle when i don struggle after i don sell my wrapper take train this pikin for school after i don sell my goat take pay school fees after i don borrow money even run from landlord i don do all these things just to make sure say this pikin e go school become somebody now e come become somebody e come marry then you dey pay visit im wife go tell you say dat woman no go enter dis house i no wan take eye see am make she no come i no wan make she come police my children how you go feel how you go feel because you go be like who no born meanwhile you born so by the time you dey do wetin you dey do before you take any action you do anything put yourself for mama position and ask yourself if i dey mama position how i go feel i go dey happy i go accept am na be wetin you go tell yourself so my people this na wetin dey bring katakata for homes and i assure you as long as you dey try to separate the man from im mother peace no go fit dey your house complete joy no go fit dey that house happiness no go dey because the man no go dey happy even when he try to dey happy with you even when he try to make sure say he dey happy he no go ever feel that happiness that joy no go ever fit dey that house e not possible the same way for wife mama dem wife parents the same way as a man your wife mother how you place am you dey see am as stranger or you dey see am as your own mother wetin be position wey you place your wife mother because this thing dey bring issues for home yes because na your wife mama she no go visit this house you marry am i no pay i pay i marry am for credit no i pay dem so why dem go disturb you why you go go visit dem yes you marry their daughter no mean say dem dash you as in you dem you go abandon where she from come or she go abandon her parents thank god say you know some people na him born the girl yes people na him born the girl so when you come marry you pay dem no talk say make she abandon her her parents wey put wey give birth to am so just like you marry the only thing wey dem know be say as you come marry for the house dem don get additional member of family their family don increase so as a man you go marry for woman family dem don count you as the son wey dem no get even if dem fit get other sons dem count you join their son say yes our son don increase because we get we now get wetin dem dey call son in-law so when their son in-law dey now when they dey count their children dem dey count you join when they dey pray prayer for church they dey count you join so you don automatically you don join the family you don add join the family They don count you join the family so anything wey they dey expect or wey they dey uh, prepare or anything wey they dey talk about for the family you join for the family so when you marry their daughter no abandon the who born pikin because even if na only that daughter na that family get you no go say you abandon them because of say you marry their daughter so you no go visit again some men go say the reason why i no dey allow my wife dey visit im parents anytime my wife go im parents house if e come back e go come dey misbehave e go e no go behave the way e take behave well again e go dey misbehave because of that i no go ever allow my wife go visit im people my brother you don ever ask your wife wetin make am dey behave the way dey behave some women go fit travel go see mama maybe when you reach there mama condition no good at all mama dey sick complain full ground wey mama dey go through but e no tell you instead of you to ask am madam ah, ah since wey you come from village your you no just dey happy anything dey the matter na wetin you go ask am no be say you go just conclude because na so your mind don already tell you say you don hear your friend don tell you mr a don tell you say anytime wife go village come na so e dey misbehave mr b don tell you say anytime wife go village come na so e dey misbehave c don tell you say anytime wife go village come na so e dey misbehave so when your wife go village come you go talk say if your wife go village come na e go misbehave because na so dem first talk then any action maybe she dey dey moody or the way she come take dey behave you don conclude you see am the first talk am say if you e go village come you e go dey misbehave but you no ask am wetin be the matter maybe e see some condition for house wey she no fit explain but na your position as a man the man of the house the father of the house the head of the house father to the wife man of the house say my dear ah uh ah -uh. is everything okay anything anything happen wey you take come back you no dey happy then maybe she go now tell you the way wey mama dey for house i no like am mama dey sick seriously if you see mama condition eh you no go believe o oh, you no go fit recognize her again o oh. mama don lean i mean say one of her leg just swell up there's nothing wey dem never take treat am then you go know say the reason why she dey like that somebody wey give birth to am dey down e suppose to affect her emotions then wetin you suppose to do na to put heads together okay make we find solution okay make we bring mama come city make he come take treatment you go see say that woman con ten ance go change make mama come take treatment for city maybe make we try our doctor if he take do solution if he do solution to this problem then you see am say after you don discuss that one smile go enter the woman face then the next thing na to arrange how to bring mama to city to take treatment and you go find out say after mama don take treatment mama don go back everybody is now happy everything is now fine but not always not not dey always conclude and assume things wey dey bring problem for house this thing dey bring many problem for houses because of that many men no dey let their wife dey travel dem no dey let their wife dey go see their mother because dem conclude say anytime woman go see im parents e go carry bad character come house that one na fafafa fowl i disagree with you because no be in all cases no be in all cases because no wise mother go tell im daughter say this marriage wey you dey enjoy so wey everything just dey go siriri querere everything dey work well then you if you reach house do like this scatter the marriage do like this so that sadness go dey because you know say when sadness dey and when quarrel dey e go affect how we be mama if you get the good thing wey in-law dey come send for give am give am for house before when quarrel dey in-law no go send come but you know say na when peace dey and when things dey work well na in-law go fit remember dey send things for am and even allow im daughter to come greet am so no no good mother go ever do that kind thing so make una no dey assume things assumption dey cause wahala for house e dey scatter house my people husband and wife make una learn to dey understand each other and place una in-laws for the proper place wey dem suppose dey and make una also respect dem and treat dem well both in-laws treat dem well where everybody dey treat each other and do im part the way e suppose to be everything go dey go siriri wẹrẹrẹ wahala no go dey where mother-in-law dey take care of mother-in-law dey take care of uh, wife mama and everybody dey take care of everybody everybody everybody dey do im part wahala no go dey peace go dey for we family dem but whereby we dey take say eh, this one no concern me and that one no concern me go discover say wahala go always dey and no go ever finish for our family so my dear sister treat your husband mama well and my dear brother treat your wife mama well treat your wife parents well and also treat your husband parents well take them as your own parents treat them well with respect and give them wetin dem suppose wetin dem need from you so that peace go dey and the ministry go move to permanent site most people dey always dey talk eh some most husband mama dem dey dey always dey disturb eh, husband dey always dey disturb marriage dey only let dem get peace yes if as a, a son for family and your mother don take care of you na you e train wetin you e expect of you and you get other younger ones for down wetin you dey expect you go abandon them because you marry no you go still take care of them because na you dey don invest na you dey sell cocoa land take train dey don invest in you so dey expect say the rest go come out from you so you go try to make sure say you do your part and as a wife no fight your husband when he dey do all these things allow am to im capacity make he establish these im younger ones because if he establish them then he go free and once these younger ones come up they go help you for your children when e be say you dey fear for say eh this my children my children i suppose to do this one suppose to do this one for my children suppose to take my children go this one suppose to do my children this one but your facing family dey train im bras abandon my no dem no go abandon your children just as you e dey train your children e go still dey send something go give dem for house to make sure say those im brothers one or two of dem dem still fit train dem so the thing be say e go dey scarce at that moment for that moment e go dey scarce because they dey try to divide wetin e dey to make sure say here work and there work whereby you dey do am like that mother in-law no go attack you no go call you bad woman but whereby you say make they abandon the people wey dey house make they face only you one na there issues dey come you go see say my mother in-law na bad person my mother in-law e no good but e good when we play each of us play our role we no go get issues for our home everybody go dey at peace This na family matter on your inform me radio and na sandra ikekwa na be person wey dey lis ten to since in case you wan reach us whether you be an international lis ten er anywhere be say you dey lis ten to us number you go take reach us for those wey be say dem dey away number you go take reach us na plus two three four eight zero six eight six nine nine three three nine plus two three four eight zero six eight six nine nine three three nine and if you wan contact us for uh, nigeria for here number you go take reach us na zero eight zero six eight six nine nine three three nine my people in case you get any question wey you want make we answer uh, concerning family matter contact us for that number and uh, as you do god go bless you. And here we go draw the curtain for today. Make una join us next week for another interesting one. My name na Sandra I Remain blessed.